Somebody save me! You better come close to me! What happened, sir? Oh, young man, I'm sorry for keeping you waiting. You may have your seats. Thank you. So, um, what's your name? Uh, orúkọ mi ni Oh, okay. Uh, you are the upcoming artist that was referred to me, right? Yeah, uh, ẹ̀gbọ́n èmi ni mo Fuji artist upcoming, you understand? I sing Fuji. Continue. Oh, oh, oh okay. Ẹ̀gbọ́n will not look me like say me have a small boy, a small boy. Oh, ah, I don't do plenty plenty song oh. Well, um, let me hear let me hear one of your song. Sing something for me. Ah, ẹ̀gbọ́n ṣé you wan hear my song ni <laughs> i dey produce i dey direct i dey ah yeah, if you go see if you ask for me for mushi like this eh, everybody go tell you say amo don just ask for me for mushi but you go know i don tey for the industry o oh. only be say i never blow and me i know say na small thing remain wey i, wey I go blow but you know even the egungun be careful na express you dey go ayi you go be that song na me produce am na ah you go ask ibile ibile no, na that time for mushi if you call Ebile now ask na he go tell you i said let me hear your song. okay na egbon ma sing my song abi. okay go ahead. oya oh, ma give me fuji abi oya oh, na oya oh, lis ten lis ten. ah egbon adeba star you don dey feel am abi <laughs> oya egbon egbon lis ten o lis ten. zazu popotwa if you gbangbangbangba if you no sign me omo you go collect zazu ẹ̀gbọ́n you better sign me i get boys from Mushin they carry cutlass some of them you get it gone. zazu. my friend see if you don't have if you don't have any better thing to do you better get out of this place. àgbọn ah, okay okay ẹ̀gbọ́n no verse, no verse. me sef i do blues you understand Continue. i do R&B let me just give you a second chance let me hear what you have to say. but never have verse for me now you are listening. Somebody save me! Jesus! You better come close. always okay, okay, okay, okay, okay, okay. You know what? Get out. I said get out. Go get out of this place. What's wrong with you? Wala now. We'll see from Mushi. They go past Mushi Abi. Wala. Can you imagine this thing? Just, I just wasted my time.